muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com kuri facebook no kuri youtube ijambo ni vowa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti turi kumwe na eugenia mukankusi basuhuza na oriane itanga ishaka no muri studio indwi turi ko turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'u Burundi eh, Petero Nkurunziza aragiriza igihugu cy'u Rwanda guteza umutekano muke mu gihugu ciwe buri mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi turabajije bati twebwe twaronse imyeyezo mu Rwanda duca muri Kongo batumiza gutera Burundi bamurumva yuko rero sivyo no munsi tubifate nkama
uyu ni perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu kiganiro cyo kurangiza umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu
hirya no hino ku isi intambara irakomeje ikomeje kwibasira abasivili mu gihugu cya afghanistan
ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe msf ritangaza ko rihagaritse ibikorwa byaryo mu kurwanya ikiza cya ebola mu karere k'ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo
turukiya yo irateganya kohereza ingabo mu gihugu cya libiya gushyigikira guverinoma
abanyagihugu cumi n'indwi bishwe mu gitero gikomeye cyagizwe mu isoko riri mu karere ka sada kari mu buraruko bw'igihugu cya yemen izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya mugume hafi
turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhere muri turukiya aho icyo gihugu giteganya kohereza ingabo muri libiya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yavuze ko abadepite bazatora mu ntangiriro z'umwaka utaha amategeko atanga uburenganzira bwo kuwa mbere kuri mwaka utaha bibiri na makumyabiri ubwo bazaba bavuye mu kiruhuko ishyaka rye rifite ubwiganze mu nteko bityo rero kwemeza ayo mategeko bisa n'ibizashoboka nubwo ishyaka rinini ritavuga rumwe n'ubutegetsi ririmo kuvuga ko ridashyigikiye uruhare rwa gisirikare muri Libiya Erdogan yavuze ko ibyo bije bikurikira icyifuzo cya minisitiri w'intebe wa Libiya Fayez Sarraj wari wabisabye abayobozi yavuze ku masezerano y'igihugu bihanganye n'ibitero bya n'ibitero by'imbere mu gihugu biyobowe na Khalifa Haftar uyobora uburasirazuba bwa Libiya kandi akaba ashaka kwigarurira Tripoli guverinoma ya Sarraj n'iya mukeba we Haftar mu burasirazuba bwa Libiya zishyigikiwe n'imitwe y'abarwanyi itandukanye hamwe na za guverinoma z'amahanga umutekano w'igihugu cya Libiya wahungabanye mu gihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo Muammar Gaddafi yakurwaga ku buyobozi yari amazeho igihe igihe kirekire akanicwa
tukiri mu bihugu by'abarabu abanyagihugu cumi n'indwi bishe mu gitero gikomeye cyagizwe mu isoko riri mu karere ka sada mu buraruko bw'igihugu cya yemen ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu aho ryashikirije ko cyabaye igitero kigira gatatu gikomeye kigizwe muri ako karere nyine mu kiringo cy'ukwezi kumwe icyo gitero kibaye yemen mu gihe hari hamaze igihe atagutana mu mitwe bikomeye bibaye hagati y'abasirikare ba leta bashyigikiwe n'urunani rw'abasirikare bayobowe na Arabie Saoudite hamwe n'abagwanyi b'abahuzi bashigikiwe n'igihugu ca Iran onu ivuga ko mu bishwe hari harimwo ingenzi z'abanyetiyopiya cumi na babiri icyo gitero cyabaye ku munsi wa kabiri mu isoko rya al rak riri mu ntara ya sada asanzwe hakorera cyane abagwanyi b'abahuzi ntibiramenyekana bagize icyo gitero canke ibigwanisho byakoreshejwe yamara urunani rw'abasirikare bayobowe na Arabie Saoudite kuri uno munsi wa kane rwemeye ko rwari mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere eh, ka Monabi kari mu gacimbiri ka Sada aho nyene igitero cabereye muri iryo soko
tunyaruke noneho muri Iraq aho perezida Saleh yiteguye kwegura aho gushyigikira umukandida ku mwanya wa minisitiri w'intebe perezida wa Iraq yavuze ko yiteguye gusezera kuri iyo mirimo aho gushyigikira uwo mukandida w'urugaga rushyigikiye irani ku mwanya wa minisitiri w'intebe byatuma ibibazo bya politiki birushaho gukomera mu gihugu itangazo rya Baham Saleh rize mu gihe abigaragambya barwanya guverinoma bashyize za bariyeri ku mihanda no ku mateme i Baghdad no mu majyepfo y'igihugu nyuma yo gushumika amazu menshi mu ijoro ryose mu ibaruwa yandikiye inteko ishinga amategeko Saleh yifuje gutuma igihugu kigira ubwigenge ubusugire ubumwe ndetse no kubumbatira ubutaka bw'igihugu cya Iraq Saleh yavuze ko nubwo yubaha guverineri w'intara ya Basra Assad Al Aidani ngo adashaka kumushyigikira nk'umukandida ku mwanya wa minisitiri w'intebe Saleh yavuze ko byaba ari ukurenga ku itegeko nshinga yanditse amenyesha inteko ishinga amategeko ko yiteguye kwegura ku mwanya wa perezida aho gushyigikira Aidan uyu afatwa nk'umukandida wa Irani abigaragambya bamurega kwivanga mu bibazo bya Iraq
tuje mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe MSF ritangaza ko ryahagaritse ibikorwa byaryo mu kurwanya ikiza cya Ebola mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iryo shyirahamwe rizwi nka MSF Medecins Sans Frontières mu rurimi rw'igifaransa rivuga ko ryafashe iyo ngingo kubera hari imigwi y'abasirikare ba leta ku mavuriro yaryo MSF ivuga ko igiye guhagarika ibikorwa byayo mu kigwati cya Biakato mu ntara ya Ituri iri mu muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Kongo ako karere gasanzwe gahanzwe n'ikibazo cy'iyo ndwara y'ikiza iryo shyirahamwe rivuga ko atakundi bari bubigenze kuko kuba abasirikare bari ku bigo by'amavuriro yabo bitekubiri n'amategeko yabo avuga ko bategerezwa gukora ataho begamiye kandi atamacakubiri bagira mu bikorwa byabo umuyobozi mu biro by'imigambi n'ibikorwa byihuta Trish Newport yabwiye ijwi rya Amerika ko ikibazo gihari cyatanguye kwibonekeza mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe nyuma y'ibitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ibyo bitero harishwe abaganga batatu hakomereka n'abandi batari bake inyuma y'icyo gitero leta ya Kinshasa yaciye irungika abajejwe umutekano muri ako karere gucungira umutekano w'iryo vuriro Newport avuga ko atahura akamaro kabo kabo basirikare mu kuza gucungira umutekano w'abanyagihugu n'abaganga ariko akavuga ko kuba hari abasirikare ba leta ku ivuriro ryabo bituma abantu batinya kuza kwivuza
reka dusoreze aya makuru havugwa hirya no hino ku isi muri Afghanistan aho intambara ikomeje kwibasira abasivili mu gihugu ONU iravuga ko intambara muri icyo gihugu cya Afghanistan yahitanye abasivili barenga ibihumbi ijana mu myaka icumi ishize uwo muryango urasaba impande zose gutera intambwe zigaragara kugira ngo ubushyamirane bumaze imyaka cumi n'umunani mu gihugu buhagarare iryo tangazo rije mu gihe inyeshyamba z'abatalibani zigambye igitero mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu ntara ya Balk mu majyaruguru y'igihugu icyo gitero cyahitanye abasirikari byibura icumi ba Afghanistan Tadamishi Yamamoto umuyobozi w'ingabo za ONU zifasha mu butumwa zoherejwemo muri Afghanistan ziri mu mutwe uzwi nka UNAMA yinubye yinubira ko intambara ikomeje guhitana umubare munini w'abasivili avuga ko bibabaje yahamagariye abashyamiranye gushaka uburyo urugomo rwagabanuka kugira ngo abasivili badakomeza kuhasiga ubuzima yavuze ko ibyo byanafasha gushyiraho ingamba zigamije gutangiza ibiganiro hagati y'abanyafuganistan ubwabo kugira ngo bashake igisubizo cy'iyo ntambara binyuze muri politiki yamamoto yashimangiye ko onu ikomeje kubona ko ibyo biganiro byatumirwamo uh, n'abagore hamwe n'urubyiruko ari ngombwa mu nzira y'amahoro y'abanyafuganistan ubwabo kandi ko ari inkingi ikomeye ku bikorwa byose bigamije amahoro radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaza gukomereza mu karere mu kanya gato
makuru yo mu karere k'ibiyaga binini umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigaje kugirana n'abo ayoboye ikindi kiganiro kimwe mbere yo kubisikanya ku butegetsi n'uzoba yatowe kuyobora igihugu mu kwezi kwa gatanu mu kiganiro cyo kurangiza umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu perezida Petero Nkurunziza yishuye ibibazo bihanze igihugu muri iki gihe nibyo Desire Hatungimana ari mu Rwanda adushikiriza mu bibazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo cy'abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bafunzwe babajije nimba iryo pfungwa ritariko risubiza inyuma uwo mwuga wo kumenyesha amakuru na demokarasi mu burundi aha petero nkurunziza yishuye ko ataworenganywa ariko akavuga ko ubutungane buriko bukora akazi kabwo yavuze yuko abamenyesha amakuru bafunzwe barafite ibyangombwa ibyo sino bija kujewe bafite ibyangombwa bari imbere y'ubutungane bibarizwa mu butungane muri sentare barafise uburenganzira kurondera abashingwamanza baruzuye ngaha mu burundi babarondere babafashe kuburana ibyo byose yavugiye ngaha anye atuba yitwara muri sentare hama baburane nicyo sentare ibereyeho ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize yari impamvu yatumye bafatwa ibyo bagirizwa barasa uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira abamenyesha amakuru babajije umukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza ubutungane kwatotezurira abo bamenyesha amakuru ntiyaciye kure mu kwishura ico kibazo mu mategeko twisunze kw'izashingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru nta burenganzira afite bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico tuma rero ubanza ahubwo bokerebuka muri sentare icyo tubasaba baburane barondere n'abavoka babafashe rushike vuba nibashima bazobara amahoro badashimye azokunguruza muri ico gihe jewe urumva rero ngiye kwitambika mu ndingano z'ubutungane ariko ndona byari bita ubwigenge ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari niho baca batwitura amarero dufata izindi ngingo hari ikindi kibazo nkoramutima mu gisata c'ubutunzi cabajijwe kizigenza w'uburundi ico naco cerekeye ingingo yo kugara ubunywero isaa zitatu z'ijoro nimba itazitera agahombo abadandaza b'ibinyobwa umukuru w'igihugu akavuga ko hari icatumye iyo ngingo ifatwa ingingo zafashwe zijanye n'uko ububare buhagarara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho mwatiza kwibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye numva ko ari urwango ntibabanka abarongozi banyu baba babonye igituma hariho imvo hariho imvo nta kabura imvo hariho imvo mugabo iyo mvo ifise umwanya itangure n'igiherera kumbe ryo babwe ateje ni sawa tubandanye turangurure nta kibazo mugabo ingenge ifashwe ntagire ibintu by'ibigumbagumba biza cyangwa utuntu tw'amapolitike twinjiramo kuko ni twebwe tubazwa umutekano wanyu twe tubaza umutekano w'igihugu abamenyesha amakuru bashatse kumenya ivyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cakozwe n'igihugu cy'u Rwanda mukuru w'igihugu yashize ahabona bimwe muri ivyo vyemezo rero ibiyinye bibaye bwa mbere byarabaye bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu ivyarabaye n'abandi bose cyo bundi no mu ruhagarika bajya bateye mu ruhagarika twarabafashe bajya bisha abantu baratwemereza yuko turabafise n'uno munsi barafise imyimenyerezo mu Rwanda baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi turabifise turabafise turabafasha hana abandi bateje ubundi si bajya bonyene abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata baratutse twaronse imyimenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise hana abandi igihugu ca Kongo igisirikare ca Kongo cafashe guhera umwaka wa 2018 uburi mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije bati twebwe twaronse imyenyerzo mu Rwanda duca muri Kongo batumize gutera Burundi baburumva yuko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe barundi tuzoguma twubahiriza amasezerano mateko mpuzamakungu kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kuva twabigisha kuzerikana igihugu abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro nayo kubona Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe petero nkuru zizavuga ko urubanza rutabora byanse bikunze ukuri kuzoteba kukaja habona ndawa karorero abakoroni binjije byo muri Afrika no hino no ku isi mu Burundi araca imyaka ijana mirongo ibiri binjije mu gihumbi igihumbi n'amajana umunani mirongo umunani na gatandatu ngaha mu Burundi none uno munsi ujya mu wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntibariko barabikorirako aca imyaka ijana mirongo ibiri mbere n'abateye Burundi ico gihe ntibakiriho mugabo tuzobibaza neza abateye uburundi kuko hari icyo tubabaza si uburundi bwonyine kuri ibi bijyanye n'ubukoroni muze mubaze no muri tanzania ariko arabidogadoga muze mubaze muri benin ariko arabidogadoga mubaze muri namibi ariko arabidogadoga muri kenya baritwariye abateye icyo gihe cy'ubukoroni kugeza n'aho bashumbusha urubanza ntirubungwa umwanya ni ikintu gihambaye cyane hajya urubanza rwarinjiye ku mbuga uno munsi ntibikunda muga abanyarwanda bicare babizi neza yuko haca imyaka ijana haca imyaka amajana abiri abarundi bazakwishyuza rya rubanza uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora uburundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'uwuzoba yatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo arakoze mugenzi wacu desire yatunga imana iyo yari inkuru y'ijwi ry'amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo dukomeje ku byerekeranye n'iyo nkuru mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kumwe nyuma y'aho leta y'u Burundi itangarije ku mugaragaro ibirego yagiriza cyangwa se irega u rwanda mu kiganiro minisitiri w'intebe nduhungirehe olivier w'u rwanda ushinzwe ibibazo by'akarere ka afurika y'uburasirazuba yatangarije ijwi rya amerika ko nta gitero u rwanda rwigeze rugaba ku burundi byari mu kiganiro n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika venuste nshimiyimana uri mu bwongereza uribuka ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu uburundi bwashinje u rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu bidahuye n'ukuri ndetse n'umwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ko u rwanda rutakiri ahubwo a partner state ahubwo ari an enemy state kugira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko gushyira mu majwi igihugu kuriya kandi nta n'ibimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje hanyuma ikindi kandi kuba bavuga ibitero kugira ngo bagombye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'uburundi bigakorerwa u rwanda by'umutwe wiswe fnr n'uwise sankara witwa karikisi nsabimana fnr ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'uburundi niba rero abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu kugira ngo bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana aho kugira ngo bashinje u Rwanda ibinyoma nta n'ikimenyetso na kimwe bafite ariko se ko Burundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere mwebwe nk'igihugu cy'u Rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo kubera iki mutareba ukuntu mwahura noneho ngo ikibazo mu gicoce mukibonera igisubizo kizakomeza gitutumbe
mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere abarundi bitabaza imiryango mpuzamahanga kandi babigira nta n'ikimenyetso na kimwe bafite twebwe rero twavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'uburundi ari ikibazo hagati y'abarundi ko bagomba kugikemura hagati yabo ndetse n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ubifitiye inshingano hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke rero bikaba bibabaje kubona repubulika y'u Burundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera twebwe rero ni ibintu twirinze kuva kera twiteguye rwose kubana n'u Burundi uburundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri iyi mitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu rwanda minisitiri olivier nduhungirehe ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika ndibashimiye minisitiri rero olivier nduhungirehe ashinzwe ibibazo by'akarere ka afurika y'uburasirazuba turacyari mu rwanda ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe mu rwanda kiraburira ubutegetsi na rubanda ko bugomba kuba maso mu minsi itatu ikurikira kuko ngo hashobora kuboneka ingaruka mbi zikomoka ku mvura yagwa muri icyo gihe ni mu gihe rero kuri uyu wa gatatu haguye imvura idasanzwe igahitana abantu barenga icumi ikanangiza ibitari bike hari mu kiganiro n'abanyamakuru mu nzego zitandukanye basobanura ku ngaruka zatewe n'iyo mvura idasanzwe mugenzi wacu Eric bagira ubusa yakurikiye icyo kiganiro adutegurira iyi nkuru
mu murwa mukuru w'u rwanda kigali imirimo yo guhangana n'ingaruka z'ibiza bikomoka ku mvura yaguye ku munsi mukuru wa noheri irakomeje nimvura ubutegetsi buvuga ko idasanzwe bufatiye ku bindi bihe nk'uko profeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabibwiye itangazamakuru mu kiganiro yatumije igitaraganya ariko imvura twagushije ntabwo yigeze ibaho mu mateka y'uyu mujyi ahari imvura nyinshi ikomeye ifite ubukana amazi menshi mu gihe gito eh, ku buryo eh, ngira ngo icyo umuntu yaheraho ni ukubanza gushima gahunda twari twafashe yo kuvana bariya baturage mu bishanga kuko iyo basangamo ntabwo nzi ko ari icyo twari kuramura kugeza ubu butegetsi burabarura abagera mu icumi bahitanywe n'ibi biza benshi biganje mu mujyi wa kigali ari naho haguye imvura nyinshi ugeranije n'ibindi bice by'igihugu yasenye amazu asaga ijana nabwo ari hejuru ya mirongo itandatu ari mu mujyi wa kigali bamwe mu bacumbikishirijwe mu mashuri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikavuga ko abo bose bari kwitabwaho bwana olivier kayumba n'umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri ubu turimo turateganya mu masaha cyangwa mu minota mike iri imbere tugerageze byibura kubaha imikeka n'ibiringiti byo kubafasha ariko abenshi hari ibyo bavanye mu mazu yabo nko guteka nta kibazo ibiribwa ba- barabifite abatabifite gasabo district na- n'umurenge barimo barabafasha turimo turakusanya amakuru yose kugira ngo turebe ubufasha ijwi rya amerika yakunze kubona bimwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali cyane ibyegereye umugezi wa nyabugogo byarengewe n'amazi hari n'inkuta z'amazu zagiye zigwa mu mihanda uretse izo ngaruka haniyongeraho kuba mu mujyi wa kigali hari bimwe mu bice byo mu karere ka nyarugenge bidafite amazi n'umuriro w'amashanyarazi kubera iyo mvura idasanzwe ambasaderi claver gatete minisitiri w'ibikorwa remezo aravuga ko kugeza ubu amazi yanduye bikabije agomba kubanza gutunganywa n'inganda bakabona kuyaha abaturage gusa ngo hongeye kuboneka imvura nk'iyo mu ijoro ryo kuwa gatatu ibintu bishobora gusubira urudubi ubu rero dufite timu zirimo zimonitaringa kuko amazi ni ariya nyabarongo amazi ni aya ngaya ajya mu butaka niyo dusanga hariya kimisagara aya mazi yari yanduye cyane birengeje ku buryo yajemo n'ibyondo udashobora rero kuba wagira ukuntu yayungurura uburyo washyiraho treatment ntabwo byashoboka kugira ngo noneho ushobore kuba yaha abantu amazi meza abashobora kuba bakoresha amago yabo ubu rero aho muvugira n'ubu ngubu baracyakora monitoring yayo barakora ibishoboka byose Eh, turabona yuko hataguye n'imvura nyinshi ngo yongere yangize nko mu byejo aya mazi ashobora kuba yabonetse noneho akongera kuba treated agatangwa nk'uko bisanzwe ariko haramutse haguye n'imvura nk'iyo twaraye tugushije ibyo ngibyo byatuma noneho ikibazo kiba kibi cyane kure- kurenzaho ariko tubona yuko mu munsi umwe amazi ashobora kuba yabonetse n'imvura yaguye mu gihe kitageze amasaha atanu kandi ije ikurikirana n'igikorwa cyo gusenyera abari batuye mu manegeka n'ibishanga ni ingingo itaravuzweho rumwe na cyane cyane ko ngo hari abakiri mu matongo profesa shyaka akavuga ko hari abafashe ibiza bakabihindura politiki akaboneraho no kubiyama abakoresha ibi biza mu mvugo zidahwitse za politiki no gushakira ibibazo aho bitari nyamuneka bakwiye gushinyagurira abanyarwanda icyo twe turiho nka leta y'u rwanda ni ubutabazi bw'ibanze bugomba kurengera ubuzima bw'umunyarwanda ko tuzi ko eh, umunyarwanda ubuze ubuzima bwe ntabwo wakongera kububona Eh, ntabwo dukura no gute- gukunda guterana nabo amagambo ariko ngira ngo mujya mubumva twagira ngo rwose tu- twiyame abantu bose bashaka gukoresha ibi bibazo babihindura imikino yo kuvugira ku mubyimba abanyarwanda kujya gutaratara baba bagize batya na batya uyu mutegetsi yanavuze ko nibikomeza haziyambazwa izindi mbaraga maze asaba abanyarwanda kutayobywa n'abo yita ko bakora politiki y'umwanda nibikomeza ngira ngo turaza gukoresha imbaraga z'amategeko kugira ngo zidutabare kuko ni- turabibonamo ingeso mbi yo kwangiza abanyarwanda eh, no kwangiriza igihugu no gusopanyiriza igihugu no konana ishusho yacu abanyarwanda turabakunda iyo bitaba ari uko ngira ngo waba bishidikanyaho ya- nawe yakwivuga ibigwi ariko ibyo dukora byose tubikorera abanyarwanda kugira ngo babeho neza ntabwo rero n'uwashaka gukina politiki yakina politiki y'umwanda irimo ubushinyaguzi bugezaho kugeza ubu imihanda hafi ya yose mu mujyi wa kigali ubutegetsi buravuga ko yagizweho ingaruka n'iyi mvura idasanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo imwe yari yanafunzwe kuko hari bimwe mu binyabiziga igipolisi cyarohoye byatwawe n'amazi hari kandi hegitari z'ibihingwa zikabakaba mirongo itanu zangiritse ubutegetsi bugakomeza gushishikariza abatuye mu bishanga n'amanegeka kubihungira kure bagakiza amagara yabo muri kigali ho nyine harabarurwa bakabaka ibihumbi bitatu bakiri mu bishanga cyangwa cyangwa se inkengero zabyo za hafi n'abandi basaga ibihumbi bitatu magana atanu bamaze kwimurwa uretse ibice by'ibishanga iyi mvura idasanzwe yanibasiye amagorofa maremare y'ubucuruzi kandi akomeye yo mu mujyi rwagati ababisesengurira hasi bo bakomeje kutarya umunwa mu kuvuga ko nyirabayazana ari igenamigambi ry'ubutegetsi ridahamye mu bikorwa remezo birambye ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyo kirakomeza kubura abategetsi na rubanda bwana aimable gahigi umuyobozi mukuru w'iki kigo uku niko yabwiye itangazamakuru iyi minsi itatu ikurikira turaba dufite imvura ariko inyuzamo igatanga umucyo ikibazo cyayo ni uko iri bugwe n'ubundi ahantu iyi mvura twari tubonye yarayishegeshe ahantu henshi yarayishegeshe nitongera tukabona indi mvura niyo yaba nkeya tugomba kwitegura ko nayo ishobora kugira ingaruka nubwo mu busanzwe imvura itari nyinshi twari tumenyereye ko idateza ingaruka ariko nk'uko mwahabonye ahantu hose ukuntu hagiye hamera nihagira indi mvura ikomeza kugwa mu minsi itatu ikurikiranye twagombye gufatikanya kugira ngo iyo mvura itaza kudutungura akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze cyane Eric bagira ubusa uri i Kigali mu Rwanda nshuti mwese ubu nk'uko turi mu minsi mikuru yo gusoza umwaka ndetse na noheli hari abo batangiye barimo gusoza umwaka bafite ibibazo by'imyuzure tubihanganishe kandi tubasabe no gukurikiza aya mabwiriza abayobozi babaha hari abakomeje no kuduha ubutumwa ariko nanone mbanza kongera gushimira rwose mwebwe abakomeje kudukurikira abakomeje kuduha inama n'ibitekerezo abakomeje kugira uruhare mu biganiro byacu ku buryo butandukanye mwese mwese mwarakoze kandi turi kumwe hari n'abatwandikiye ngira ngo nsome ubutumwa bumwe na bumwe Aline Chance Austin ati twe noheri nimbi sana mu Rwanda ni amarira gusa ku bantu bari gusenyerwa nta kurindira ngo basohore n'ibintu ati ni ubugome joseline nshimirimana ati noheli nziza ya twese ndashima imana kuko ishitse nkomeye hamwe n'umuryango wanjye jovisi Laurent haragira imana hati noheli twese gusa hati mu burundi ijwi rya amerika ntitubumva mu birabe mu bisubiremo naho deo ndayizeye ati muri abantu b'abagabo ku ijwi rya amerika kandi barimwo n'abapfaso n'ibintungane umukama abagirire neza jerome niyo nkuru ati ndabifuza b'abagabo muzotangure umwaka neza muzogire amahoro n'umutekano naho ndarishimiye mbona ni Justin ati uyu mwaka waranzwe n'intambara zitandukanye z'ubwicanyi bwakorewe abavandimwe banjye mu karere ka Minembwe ati musuhurize imfubyi n'abapfakazi abatwandikiyeho ni benshi cyane turabashimiye cyane n'ibyo mutwifuriza natwe turabifurije reka nsoreze kuri ubutumwa bwa turi n'umugisha John Lucky ati ndifuziriza noheli nziza abanyarwanda bose hamwe n'umwaka mushya muhira wa bibiri na makumyabiri by'umwihariko umufasha wanjye abavandimwe banjye bari Nyagatare aho ni mu rwanda ati ndetse n'ababyeyi banjye ndabatura indirimbo ya ambassador of uh, christ uh, choir yitwa jubilee
kumwanavuka azazi uko azabaho nyamara umunsi ku wundi akagenda yiyongera iminsi ikaba amezi amezi akaba imyaka uko niko twarinzwe natwe ambassadors of christ kuko kwizera tubaho iminsi ni icyuma twisanga tugejeje ku isabukuru nk'iyi uwiteka tumushime kubwe twabashije guhagarara iyi myaka yose itari mike twayiboneyeho byinshi ibyiza n'ibibi ariko uwiteka atugezera mu mababara tugeze naho turimba jubiri
tubandanye tubifuriza ibihe byiza vya noel na bonane ababandanya mutwandikira kuri facebook turacakira am- ama- ubutumwa bwanyu Eh, mubandanye mwumviza radiyo ijwi rya amerika aha ni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri mikoro i washington dc mwari muri kumwe na oriane itangishaka na mugenzanje eugene mukankusi turabashimiye mwese Uhoraho gutuma tuva mu birindiro ese twiratana iki ruguru isi ku bwacu uwo watangije muri twe uyu murimo ukomeye
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia.